iyo mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni fide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arayisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere kuyavugwa ku gicuka kibi kiri hagati y'u rwanda na rdc umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yasabye ejo ku munsi wa gatatu ko hokoreshwa inzira ya kidiporomasiya ku cuka kibi kiri hagati ya repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'igihugu cy'u rwanda yayivugiye mu mubonano yagiranye n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa rdc hano i washington abonana n'umushikiranganji christophe rutundura mu nyubakwa y'ubushikiranganji arongoye umushikiranganji blinken yavuze ko amerika yiteguye gushyigikira amahoro n'umutekano mu buseruko bwa congo akarere kama mu ruhagarara rw'umutekano muke yavuze ko amerika ishyigikiye utwigoro tw'abategetsi b'abanyafurika bariko barakora kugira hagaruke ituze blinken arashima n'ibiganiro byabereye muri kenya mu ntango z'uyu mwaka hagati ya kongo n'imihari itari mike yirwanya perezida wa angola joao lorenzo nawe nyene ariko arafasha guhuza izo mpande zibiri aho ku munsi wa kabiri yavuze ko kongo yemeye gutanga abasirikare babiri b'u rwanda ifatwa ryabo ryongereje icuka kibi ambasaderi wa amerika muri onu nawe linda thomas greenfield yaringinze amaleta ya kongo n'u rwanda kuganira kugira bahwamike icuka kibi kiriko kiriho kandi barondere inyishu iciye mu buryo bwa kidiporomasiya ku mugabane wa afurika umusirikare wo mu nteko za oni zagiye kubungabunga amahoro muri mali yarishwe abandi batatu bagenzi we barakomereka mu gitero cy'iterabwoba muri kidale mu buraruko bwa mali umuvugizi wa minusma n'umugwi wa oni muri mali yavuze ko basirikare bo muri jorudaniya biciwe mu mutego batezwe mu ibarabara ejo ku munsi wa gatatu nta makuru yatanzwe y'aboba bari inyuma y'uwo mutego minusma yarungitswe muri mali mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu gufasha icyo gihugu cyari gisatiriwe n'ibitero by'abajihadiste uwo mugwi ugizwe n'abasirikare hamwe n'abapolisi ibihumbi cumi na bitatu ugizwe kandi aho ijana na mirongo irindwi na babiri muri bo bamaze kuhasiga ubuzima muri afurika kandi ni muri sudani abanyesudani baharurwa mu majana barihereje amabarabara bakora imyiyerekano basaba intumwa ya oni iriko irafasha mu gutorera inyinshi icuka kibi ca politike catewe na kudeta y'abasirikare kubavira mu gihugu cabo imyiyerekano y'ejo ku gatatu yabereye hanze y'icicaro ca oni ku mugwa mukuru karutumu abo biyamamaza aho bakora imyiyerekano baranegura intumwa idasanzwe ya oni volka pertse arongoye izo ntumwa kuba ari intambamyi mu gihugu cyabo benshi mu bakoze iyo myiyerekano bahoze bashyigikiye imihari y'aba isilamiste kandi iyi myiyerekano ikozwe haheze umunsi umukuru w'aba isilamiste muhammed ali al gizuri yagirije iyo ntumwa ya oni kwivanga mu biraba igihugu cyabo bavuga ko ibibazo bya sudani bizotorerwa umuti n'abanyesudani ubwabo iyi myiyerekano ibaye mu gihe akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gategekanya kongereza ikiringo cy'umugwi wa oni muri sudani inyuma y'uko ikiringo cyawo kirangirana n'itariki ya gatatu muri uku kwezi kwa gatandatu nayo hano muri leta z'ubumwe za amerika ubwicanyi hakoreshejwe inkoho burabandanya kwiha inkumbi ejo ku munsi wa gatatu hari haramukiwe muri leta ya oklahoma abantu batatu barishwe n'umuntu yitwaje inkoho ku bitaro ni mu gisagara cya turusa muri iyo leta nyine ibi byavuzwe n'igipolisi mu gihe ababyeyi barasiwe abana babo mu ndwi iheze ku ishuri muri texas nabo batari bwaheze gufuba abana babo uwo mugabo yarashe abo bantu ejo yari afise inkoho nk'izo mu ntambara kandi nawe nyene yarapfuye ariko ntibiramenyekana ko yishwe n'igipolisi canke ari we yaciye ahitamwo kwiyica perezida wa amerika joe biden yarabwiwe ivy'ubwo bwicanyi kandi na perezidanse yiwe yarahaye abategetsi bo muri ico gisagara ca tulsa imfashanyo zikenewe ku bw'ico kubw'ubwo bwicanyi bwabaye ubwicanyi bukurikiye bwabaye ku itariki ya cumi na kane z'ukwa gatanu guheze ibafaro muri new york hishwe abirabure cumi hamwe n'ubuheruka kuba mu gisagara ca uvalde ni muri texas ahagandaguwe abana b'abanyeshuri cumi n'icenda hamwe n'abigishwa n'abigisha babo babiri nayo ku mugabane wa buraya komisiyo y'ubumwe bwa buraya yavuze cyo kuwa gatatu ko croatia yujuje ibisabwa byose ngo yinjire muri uyu muryango bikazotuma iki gihugu kigira ica mirongo ibiri mu bihugu bikoresha ifaranga ry'abanyaburaya ryitwa ero mu kwezi kwa mbere bibiri na mirongo ibiri na gatatu niho izokwinjira komiseri y'ubumwe bwa buraya Ursula von der Leyen yavuze ko ubutunzi bwa Croatia buzoca bukomera abanyagihugu bayo baharonkere akarusho cane cane mu bisata by'ubudandaji hamwe n'uruja n'uruza rw'abantu iyi ngingo y'ishyirahamwe rya buraya kuri Croatia ifashwe mu gihe ifaranga ry'abanyaburaya rishikanye imyaka mirongo ibiri rikora
urakoze aroyisi bigira imana kudushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abanyagihugu baba ku mupaka w'akanyaru ku ruhande rw'u rwanda bavuga ko kuba uburundi butarafungura umupaka wabwo n'u rwanda bibandanya kubagira ko ingaruka ukujya kwacu n'imana kubera umupaka ugifunguye no twabaga dufite ubuzima hano turi ba mucoma abandi ari abakokayi abandi ari abakatamatike mbega barundi n'abanyarwanda tugendana ariko ubungubu wapi uyu ni umunyarwanda asanzwe akora ubucuruzi burengana urubibe iyi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika tubandanirize ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini abava mu gisagara cya bukavu mu ntara kivuye mu mpanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo kuwa gatatu bazindukiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bw'u rwanda bwagirizwa ko bushigikiye abagwanyi ba m23 mu bitero bahanganyemo n'igisirikare cya leta frdc umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika temisto clemutijima niyo nkuru adufitiye
abo ni bamwe mu bitabiriye imyigaragambyo yo kuri uyu wa gatatu mu mujyi wa bukavu ni mu mbyino zamagana igihugu cy'u rwanda na perezida paul kagame ku byo bita ubushotoranyi ku gihugu cyabo iyi myigaragambyo yahamagajwe n'imiryango ya sosiyete sivile yitabiriwe n'ababarirwa mu bihumbi ugendeye ku byapa bari bitwaje bigaragara ko bari mu byiciro binyuranye birimo urubyiruko rw'abanyeshuri muri za kaminuza abayoboke b'amashyaka atandukanye abikorera ku giti cyabo biganjemo abatwara abantu mu buryo rusange ndetse n'abaturage basanzwe abo bose bakavuga ko barambiwe icyo bita kubuzwa amahoro n'u Rwanda birazwi ko abarimo kurasa Kongo batubuza amahoro ari abaturanyi bacu b'abanyarwanda niyo mpamvu ubona ifoto ya Kagame izenguruka ni ikigaragaza ko umwanzi wacu tumuzi kandi tumwereka ko tuzahangana nawe kugeza ku munota wa
naje gushyigikira igisirikare cyacu bagira umurava barwane ntidushaka ko igihugu cyacu kigarurirwa n'abanyarwanda ababyeyi bacu na basogokuru bacu batuye muri iki gihugu ubu rero sibwo twagitererana turabyanze turabyanze turabyanze
uretse ubutumwa bugaragara ku byapa bwamagana ubutegetsi bw'u rwanda kandi mu kivunge cy'abigaragambya hagaragayemo n'icyapa kiriho ifoto nini ya perezida vladimir putin w'uburusiya handitseho ngo putine ngwino utabara abanyekongo ku mupaka wa rusizi ya kabiri usanzwe wambukiraho imodoka z'amakamyo insoresore ziganjemo abatwara abagenzi kuri moto zasakiranye n'abapolisi ba kongo bashinzwe kurinda umupaka zishaka kwambuka ngo zigere neza rwagati mu mupaka ubutumwa bw'ingenzi bukubiye mu nyandiko yateguwe n'iyi miryango ya sosiyete sivile bugenewe perezida felix antoine chisekedi ni ukumusaba gucana umubano n'u rwanda imbere y'ibiro bya guverinoma y'intara ya kivu y'epfo bwana jean chrysostome kijana ukuriye umuryango la nouvelle dynamique de la société civile arasoma iyo nyandiko
twebwe abaturage ba kongo twateranye uyu munsi muri iyi myigaragambyo tubasabye ibi bikurikira guhita mucana umubano mu bya diporomasi n'iki gihugu cyagaragajwe nk'igishotoranyi ntacyo byari bimaze kugirana umubano n'igihugu kiri mu ntambara yeruye na kongo yacu icya kabiri gufunga imipaka yose iduhuza n'icyo gihugu gishotoranye
uretse ibyo kandi iyi miryango yanasabye ko imitungo yose y'abanyarwanda bakorera muri kongo yafatirwa uretse aha mu mujyi wa bukavu amakuru ijwi rya amerika yamenye nuko imyigaragambyo nk'iyi yo kwamagana u rwanda no gushyigikira igisirikare cya leta frdc kuri uyu wa gatatu yakozwe no mu mujyi wa rubumbashi mu ntara ya hokatanga iyo yombi irakurikiye yari yabereye i kinshasa ku murwa mukuru wa kongo ku wa mbere w'iki cyumweru iyi myigaragambyo ituruka ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu by'u rwanda na kongo bigaragara ko yahungabanyije cyane urujya n'uruza ku mipaka ihuza akarere ka rusizi n'umujyi wa bukavu abanyarwanda bari batunzwe n'imirimo bakorera muri iki gihugu gituranye umunsi ku wundi bari babuze ayo bacira n'ayo bamira aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika ku mupaka wa rusizi ya mbere turabona ubuzima bwacu buraba buhagaze kubera ko nta kindi cyo gukora mu rwanda ubwo ni ukugenda tukicara imibereho urumva irahagaze kuba duhagurukira tujya gushakira hakurya muri kongo ni uko tuba tubona ko ariho byibuze bigerageza kuba umuntu yagira icyo akurayo ubwo rero iyo byanze nyine urumva ko ubuzima burahinduka kugeza ubu byinshi mu bihugu bituranye by'u rwanda na kongo byirinze kugira icyo bitangaza ku mugaragaro kuri uyu mwuka mubi w'amakimbirane ututumba hagati y'ibi bihugu byombi icyakora mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika bwana vincent sempija minisitiri w'ingabo wa uganda yavuze ko igihugu cye cyifuza ko iki kibazo cyakemuka bitaragera kure
nk'ihame twe nka uganda ntitwifuza ko hari umunyamuryango wacu mu muryango wa afurika y'iburasirazuba wagirana amakimbirane n'abandi bagenzi bacu ntitwifuza rwose ko hari umwe muri twe wagirana n'abandi amakimbirane rero turifuza ko niba hari ikibazo gihari ikibazo icyo ari cyo cyose mu karere cyakemurwa mu buryo bwa kivandimwe bitagiye mu makimbirane akomeye
nkibutsa ko intandaro y'umwuka mubi hagati y'u rwanda na kongo yaturutse ku bitero by'umutwe wa m makumyabiri na gatatu byongeye kubura mu ntara ya kivu ya ruguru u rwanda rugashinjwa n'umuturanyi warwo gushyigikira izo nyeshyamba icyakora ku ruhande rw'u rwanda naho ubutegetsi ibyo burabihakana ahubwo bugashinja kongo gukorana n'umutwe wa fdrr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda abaperezida bombi ni ukuvuga paul kagame na felix Tshisekedi baheruka kuganira kuri telefone kimwe mu byamenyekanye abategetsi bombi bumvikanye ni uko perezida wa kongo yemeye kurekura abasirikare babiri b'u rwanda icyo gihugu cyari cyataye muri yombi abo kongo yavugaga ko bafatiwe ku rugamba barwana ku ruhande rwa m makumyabiri na gatatu mu gihe u rwanda rwo rwavugaga ko bashimutiwe ku butaka bwarwo barimo gucunga umutekano temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda tugushimire temistokre abahoze bakorera imirimo y'ubucuruzi buto buto ku mupaka w'akanyaru uhuza u rwanda n'uburundi babwiye ijwi rya amerika ko bari mu myiteguro yo kuba bo kongera guhita gusubira mu kazi kabo igihe imbibe zihuza uburundi n'u rwanda zoramuka zipfunguwe ni nyuma y'aho leta y'u rwanda itangarije ko imbibe zishobora gufungurwa mu bihe bya vuba kuko ibihugu byombi bimaze iminsi mu biganiro inkuru y'idonido turayibaza mugenzi wacu eric bagira ubusa tariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo u rwanda rwatangaje ku mugaragaro ko rufunguye imipaka yarwo yo ku butaka iruhuza n'ibihugu bituranyi abanyarwanda baturiye imipaka ihuza u rwanda n'u burundi yari isanzwe ifunzwe bayiraye ku ibaba bibwira ko baza kwemererwa kongera guhahirana n'abaturanyi imipaka ku bihugu byombi imaze imyaka igera muri irindwi ifunzwe ijwi rya amerika yaganiriye n'abaturiye umupaka wa kanyaru nini mu majyepfo y'u rwanda uyu musore yahoze yotsa inyama ku kanyaru utarafungwa ubacuruza serivisi z'itumanaho mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nawe ari mu bumvise amakuru ko imipaka yafunguwe yabwiye ijwi rya amerika uko byabagendekeye twe twari tuzi yuko nyine dushobora kwambuka tukajya i burundi nk'ibisanzwe tariki zirindwi harageze tujya hariya ku mupaka imikuru y'imigirasiyo baduha utujeto ku ruhande rwo hakurya twasanze abapolisi b'i burundi batubwira bati twebwe ntabwo byemeye ko muza icya mbere twari dufite ibyishimo by'uko ubuzima bugiye kongera bukasubira ku murongo ntabwo byadushimishije kugera ku mupaka w'akanyaru biboneka ko ubwigunge ari bwose kuri rubanda nta rujya n'uruza ruri kuri uyu mupaka bamwe basigaye barya bigoranye nk'imwe mu ngaruka zo gufungwa kw'imipaka aba twabasanze bigunze babuze iyo berekeza twicaye ku muhanda gutya gusa twe kujya kwacu n'imana kubera umupaka ugifunguye no twabaga dufite ubuzima hano turi ba mucoma abandi ari abakokayi abandi ari abakata amatike mbega barundi n'abanyarwanda tugendana ariko ubu ngubu wapi ubu no kuza hano nyine kuba ari ukugira bwire kugira umuntu abe yihuzahuza ntabe aracungana n'umugore mu rugo ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwashize kwa gatanu uyu mwaka nibwo umukuru wa guverinoma y'u rwanda bwana eduwari ngirente yatangaje ko ibiganiro hagati y'u rwanda n'uburundi biri ku rwego rushimishije minisitiri w'intebe yabwiye abanyamakuru ko hari amizero ko imipaka ishobora gufungurwa mu bihe bitarambiranye ibiganiro bihagaze neza nababwira ko umubano wacu n'uburundi urimo kubyuka ujya heza nta detaye zindi ariko ndagira ngo mbabwire ko umubano wacu n'uburundi urimo kugenda ubyuka umera neza n'imipaka ikaba izafungurwa mu gihe cya vuba so icyizero kirahari kandi ni icyemezo cyafashwe n'ibihugu byombi cyo kugira ngo umubano ubyuke kandi ubyuke neza ku baturiye imipaka ihuza ibihugu byombi nabo bari maso ko igihe yaramuka ifunguwe biteguye kuyibyaza umusaruro ku kanyaru umushinga mupaka shambaretu wita ku bagore bakora imishinga iciriritse ijwi rya amerika yasanze uri guhugura abagore bahoze bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka madamu gerardine niyo duhorana umukozi w'uwo mushinga yabwiye ijwi rya amerika icyo bagamije mu guhugura aba bagore mbere y'uko imipaka ifungurwa turabegeranya mu matsinda mato tukabasha kubahugura tubaha ibiganiro bitandukanye ku butabera n'amahoro kwirinda urugomo n'intambara za hato na hato hagati yabo kandi noneho tukabafasha no gusobanukirwa uburyo bwo gukorera mu itsinda ndetse no kwibumbira mu makoperative aho tubigisha amahame agenga amakoperative mu rwanda kugira ngo nubwo umupaka ufunze ariko igihe cyose bazaba ba ushobora kongera kwinjira muri bwa bucuruzi bazakore ubucuruzi bunoze bugendeye ku mategeko kandi butarangwa n'amakimbirane madamu jacqueline manirakiza we ni umwe mu bagore bari gufata ubumenyi ku bucuruzi bwa kimwuga buciriritse bwambukiranya imipaka asobanura ko igihe imipaka yanamuka ifunguwe bizababera akaryo ku iterambere ryabo baramutse bafunguye imipaka uburyo tubyyiteguyemo tugiye gushaka uburyo dushaka mutahe amafaranga ubundi tugatangira tugakora tugashaka uburyo dushaka ibyangombwa ubu akarusho karimo mbona tugiye gutera intambwe ahubwo zirenze izo twari turimo ahubwo tugiye kugira ubukungu burenze ubwo twari dufite mbere si aba bagore gusa bari guhugurwa uko bazacuruza igihe imipaka izaba ikinguye ku mpande zombi bemeza ko biteguye kuba bahita batangira gukora n'abadafite icyo bakora kugeza ubu baravuga ko bahita bakubirana ayo mahirwe ntabapfira ubusa ku ngubu turirirwa hano ku muhanda twabona moto tukayoza twabona imodoka tukayoza ariko ni akazi katizewe nyine kuko isaha n'isaha tutaba tuzi ko iri buze ariko urumva umupaka ufungutse twakongera tugakora tugasubira mu mirimo yacu tukongera tukabona amafaranga tubyiteguye neza cyane twe abantu batuye muri aka gace bose ubuzima bwabo bushingiye kuri uyu mupaka ni nayo mpamvu ubona imishinga myinshi yagiye ihagarara y'abaturage ndetse bamwe na bamwe mu bari bifite bakimuka bakigendera kuko nta bikorwa byari bikijya imbere ibibazo by'u rwanda n'uburundi byatumye imigenderanire ihagarara byatangiye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku butegetsi bw'uwari perezida w'uburundi petero nkurunziza ubwo yashakaga kwiyamamariza indi manda kimwe mu bituma imipaka idahita ifungurwa ku ruhande rw'uburundi busaba ubutegetsi bw'u rwanda ko bwohereza abaketsweho gushaka gukora kudeta yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bari ku butaka bw'u rwanda ehe bagira ubusa ijwi rya amerika ku mupaka w'akanyaru uhuza u rwanda n'uburundi urakoze eric
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
leta y'ubwongereza itangaza ko abimukira ba mbere binjiye muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko bazorungikwa mu rwanda ku itariki ya cumi na kane y'uku kwezi ibindi kuri iyi nkuru na venuste nshimiyimana mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'ubwongereza iravuga ko yatangiye guha impapuro z'integuza abazoherezwa mu rwanda aho nk'uko bivugwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu priti patel bazashobora kubaka ubuzima bwabo bundi bushya mu mutekano abakozi b'iyo minisiteri batangiye kuganira n'abarebwa n'iyo gahunda bazoherezwa mu rwanda kugira ngo bayumve neza kandi babafashe kwitegura mbere yo guhaguruka ikinyamakuru daily mail cyatangaje ko abagera ku ijana ari bo bahawe impapuro zibateguza amasezerano ubwongereza bwagiranye na leta y'u rwanda ateganya ko abimukira bazoherezwayo bazacumbikirwa ku buntu bakavurwa kandi bagahabwa amahugurwa mu gihe cy'imyaka itanu kugira ngo bashobore kujya ku isoko ry'akazi iyi gahunda iteganya ko abazoherezwa ari abageze mu bwongereza kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri binjiye mu buryo butemewe n'amategeko bakoresheje amato mato cyangwa se bihishe mu makamyo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka hinjiye abagera ku bihumbi bitatu amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu ayunganira abasaba ubuhungiro za kiliziya ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bamaganye iyo gahunda amashyirahamwe atatu arangajwe imbere na sendika y'abakozi pcs ikomeye cyane mu bwongereza bajyanye ikirego mu rukiko rw'ikirenga mu kwezi kwa gatanu abagabo babiri binjiye bari mu ikamyo umwe ukomoka muri Eritrea wahageze mu kwezi kwa kabiri undi ukomoka muri Iran wahageze mu kwezi kwa gatatu batanze nabo ikirego bavuga ko badashaka ko ubusabe bwabo busuzumirwa mu Rwanda ikinyamakuru Daily Mail kivuga ko hari abandi icumi basabye ko basubizwa iwabo aho koherezwa mu Rwanda amashyirahamwe agoboka bari mu kaga aravuga ko hari abimukira bagerageje kwiyahura aho kujyanwa mu rwanda hari uwohereje ubutumwa bwa videwo abwoherereza minisitiri w'intebe boris johnson amubwira ko nta yandi mahitamo uretse kwiyahura haracyakorwa iperereza ku musore w'umunyasudani wiyahuye ageze mu bufaransa ku cyambu cya kale amaze kumenya ko niyambuka akagera mu bwongereza azoherezwa mu rwanda yasize abwiye inshuti ze ko kubaho ntacyo bikimaze ikigo instalo gikoreramo abanyamategeko kivuga ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kimwe n'abandi baminisitiri adafite uburenganzira bwo gusinya amasezerano mu rwego mpuzamahanga atabanje kubihererwa uburenganzira n'inteko nshingamategeko minisitiri priti pateri yashimangiye ko atazacibwa intege n'abiyemeje kurwanya igikorwa cye avuga ko kiri mu nyungu z'abaturage mu ikubitiro leta y'ubwongereza izatanga miliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari azakoreshwa mu bikorwa by'iterambere ry'u rwanda kugira ngo abo bimukira babyungukiremo
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi ubwo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ari kabirasi muhumuruka mana shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Rwanda
mu burundi haheze igihe hibonekeza indwara yateye cyane cyane inka yatumye hafatwa ingingo yo kutongera kubaga inka n'ibindi bitungwa ubu ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura cyane cyane nta nyama ziboneka abantu bafungura amafi n'indagara byazimbye cyane eloje wirikaneza araduha ido n'ido kuri iyi nkuru mu ntara nka zose z'uburundi haraheze indwi zibiri amacuniro canke ibibanza vyo kubagiramwo bidakora ariko kandi n'amata yarabuze rwose kubera ingwara yadutse mu gihugu itera cane inka igashobora no gufata abantu biciye mu nyama n'amata twaganiriye na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye zirimo bubanza na cibitoke mu buraruko bushira uburengero rumonge mu manuko bushira uburengero imuyinga ngozi na kayanza mu buraruko bushira ubuseruko ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'umurwa mukuru wa politike gitega ba bari batunzwe n'umwuga wo kubaga abacuruza inyama mu masoko n'abazotsa mu tubare hamwe n'abadandaza amata hatibagiwe abanywa amata hamwe n'abarya inyama bose bamenyesha ko bahanzwe uwo mukenyezi wo mu gisagara ca bujumbura atashimye ku mwidondoro w'ibumenyekana avuga ko ikiza k'ivyunyura ari ubukene bw'ibindi bintu vya nkenerwa vyosubira inyama n'amata hamwe n'iduga ry'ibiciro bimeze nabi cyane ubuzima buguma bugora ku munsi ku munsi bira- biguma vyunyuka ana nta suka twari tumaze iminsi dufise rero twari dusigaye twikora ku mata nta kintu na kimwe dufise si amata si isukari ntitubona iyo tuja niyo tuva mu bisanzwe inyama zozo n'ubundi zizajya abakire mugabo natwe twaza turakumviriza rimwe rimwe tugaha kw'abantu none twarahebuye ibintu byose birazinze umuceri birarangiye uwo mugabo muri komine mabayi mu ntara ya cibitoke avuga ko hejuru y'ikena ry'inyama ubu n'ufite igitungwa gikenana ubukene burarenze nta kubera agatunga umuntu atakikora uwo mugabo acuruza inyama zokeje mu ntara ya bubanza we yaciye ahitamwo vuba bwango guhindurira ivyo agaburira abamugana abakiriyate baha umurete agatabi kokeje udufiriti tw'ibiraya turiko turamenyeza buke buke nyene kuko nta bindi tubona twokora nyene miro mirongo itatu mirongo ine vyahera mugubu vyose tugaca twicara uko nyene ivyo bindi bishasha navyo urumva utangura bushasha nyene urinda guhomba nyene uca utekereza uwo muyangayanga nawe yasanga bitagiye koroha bitewe n'uko hari inka zari zaraguzwe ubu zikirindiriye kubagwa mu gihe kitazwi kandi uwo mwuga ari wo wari umutunze twicara nyene wumva twokora iki Tuca twicara kandi rero dufise n'ingorane kubera twari dufise inka nyinshi twari dusanzwe twaraguze twiteze ko tuzohava tuzidandaza ubu n'amafaranga yo gusumira amazi tuzava tuyabura kubera twa- bene inka- abo twaguriye nabo ntibemera kuyadusubiza kuko nk'izo nka tuzigura twiteze ti kuko ariko inka yubanza tubaga minsi yose minsi yose ugura nk'inka zikwiye nk'inka zitanu inka cumi ugategekanya ukavuga ati iyi nka yose izohera za nka zose nazisohoje abahanzwe no kutabaga inka si abayangayanga bonyene uwo mugabo atarya ingurube kubera ukwemera kw'idini ryiwe yaganiriye n'ijwi rya amerika atasha imvumure nk'ubu nca ntaha nta kindi ngura none ko ata kindi ko ntajya n'ingurube nari kuja no mu kibanda kuraba ingurube none ingurube sinjya n'abana ntibayijya urumva duca tuguma twirira isombe nta kundi uwo mugabo wundi wo mu ntara ya cibitoke nawe imwe mu z'abanyagihugu baho bakunda inyama cane bita kaboga ababajwe no kubona amafi n'indagara vyozisubiriye bisigaye ari nk'umuzi w'ibuye nta mafi aboneka nta n'indagara ziboneka indagara ikiro ibujumbura zimwe za nyuma zonyene ni ibihumbi mirongo itandatu indagara nziza ni ikiro n'ibihumbi mirongo umunani kugira uronke indagara ufise abana nk'abana batanu zobakoreza ufise nk'ibihumbi cumi na bitanu kugira ugure uturagara dushobora gukoreza abana ubugari ku murwa mukuru wa politike gitega abakora amasambusa hingurwa mu nyama z'inka ubu babuze ico bafata n'ico bareka nagashomeri kubura ico ndabagaburira ingene ndiha inzu kubura ingene ndungika abana ku ishure kuko ku ishure barabakena amahera ya komine abazamu ivyo vyose bica bimbira ikibazo eka n'abafise uburiro agahombo bemeza ko ari kanini imfungurwa nyinshi ziherekezwa n'agashitwa ubu ntizisohoka nagahombo inyama mu maresitora nizosanzwe dukoresha abantu ntibashobora gufungura ubugari neza mu gihe batafise inyama cangira agahombo mu rudandazwa asanzwe nkora n'abatunze utubare bagizweho ingaruka n'iyi ngingo uyu mugabo ahomba buri munsi n'imiburiburi ibice mirongo icenda ku ijana vy'ayo yahora yinjiza amahera nahora ndonka mashi yagiye munsi gose ko kare na kare nahora ndandaza nk'ibihumbi nk'amajana atatu ubu ndashobora gusanga ndandaje nk'ibihumbi nka mirongo itatu ku mirongo ine uko nyine n'uwo mukenyezi yari atunzwe no gucuruza ibinono bitekwa mw'isombe niko kuko amafaranga twaba turonka tusakuyaronka twaba twidandariza akanono mu isombe ntibisubira ntidusaba kudandaza dusaba kuronka ico ngaburira abana kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yatangaje ko ibitungwa bitanduye bishobora kuribwa n'amata yavyo akanyobwa mugabo hakaba ukwitwararika cane jyaho gide rurema nta kibuza na kimwe yuko bashobora gufungura inyama bakanwa amata avuye muri ayo mararo atarimo ibitungwa birwaye ariko icyo duhanura zaba inyama ni ukuzirya zihiye inyama rero ni ukuziteka cyangwa bakazotsa zigasha neza hanyuma amata hari umugenzo mwiza mu kubanza kuyateka igisata kijejwe ubworozi mu gihugu kivuga ko inka zirenga amajana atatu arizo zimaze guhitanwa n'iyo ngwara kugeza ubu itaratorerwa umuti bimwe mu bimenyetso vyayo harimwo kuva umwuna mu mazuru ugucika intege no kuzana amaganga arimwo amaraso inka ifashwe ntiteba gupfa eroje buri kaneza ijwi rya amerika nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro ijwi rya amerika yabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika
radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika